bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm y'ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora mwaramutse inshuti bakunzi bacu nikaze mu biganiro vyo muri kino gitondo bigiye kuremeshwa na jewe diana nininahazwe umuti twabateguriye iki nk'uko bisanzwe kuwa gatandatu turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari ayo makuru araza gukurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara hanyuma igihe c'isaha cumi na zibiri naho duhave tubasusurutsa biciye mu muziki amakuru yo mu karere reka tuyahere muri uganda ahavugwa ubwoba mu mpunzi zahungiye mu ikambi ya rukinga iri mu burengero bw'ico gihugu ni ubwoba izo mpunzi ziterwa n'imfu za bagenzi babo bavuga ko zidasobanutse muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hamaze kwicwa impunzi zitatu ariko abazica ntibamenyekane inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu ignatius bahizi yanyarukiye muri iyo kambi kuturabira uko vyifashe
zimwe muri izi mpunzi zituye mu nkambi ya rukinga zabwa ijwi rya amerika ko impunzi zigera kuri eshatu arizo zimaze kwicwa muri uyu mwaka wonyine bavuga ko ikibateye ubwoba ari uko polisi ikora amaperereza ariko ntitange raporo zayo impunzi twavuganye ntabwo zashatse ko amazina yazo amenyekana kubera impamvu z'umutekano hari abantu hari ukuntu bamaze iminsi bapfa bicwa mu buryo budasobanutse nyine mu masaha y'umugoroba icyo nicyo kibazo cyari kiduhagaritse umutima kuko abantu benshi barabyumvira ko babonye nk'ukuntu abantu abo bantu bicwa biradutera ubwoba abaje kureberera inkambi nyine mu buryo bw'umutekano hari ukuntu nk'igihe ikibazo kibaye nk'uko baba bakwiriye nko gukoresha nk'amanama bakabwira abantu ukuntu bokwitwara bakanabahumuriza ariko abantu baricwa nta jambo rivugwa ntitumenye ikihari turakumva ngo uwundi yishwe korona kovide hamaze gupfa abantu bashika kuri batatu uwa nyuma haheze nk'iminsi nk'itatu bamuziritse iyi mpunzi yongeye idusobanura uko bagenzi bayo bagiye bicwa aba yagorobeje hamwe n'abandi bantu akora imirimo yiwe nk'abandi bose cyane cyane bose babica bariko baragendesha izo bita za bodaboda aya mapiki hama rero umwe baraje bamubwira ngo nagende atware umuntu ku masaha y'umugoroba buriko buraja kwira bamugeza ahantu mu ifamu baca baramuniga baca bamutwara ya moto yiwe abantu baza guhamagara polisi baserutse ku ntumbi y'uwo muntu hanyuma rero ukuntu bapfa hari imyanya y'inkambi kubera iyi nkambi irimo impunzi ziri kurusha izibaze usanga akaviraje kamwe kari nkariya kandi kari ku birometero akandi ku birometero iyo myanya irimo hagati niyo bakunda kwiciramo abandi bantu ku buryo ushobora gutera n'induru ukabura n'umuntu yokumva kuko ari kure ni ahantu baca hejuru y'inyanja uharabye aho hantu ni ahantu hateye ubwoba abaye umuntu agira gatatu bahiciye aho hantu ijwi rya amerika ryahamagaye uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi unhcr muri ako karere k'uburengerazuba bwa uganda madame bikilum nuko yemeza amakuru y'iyicwa ry'impunzi imwe yonyine kandi avuga ko iyo nkambi ya rukinga ari imwe mu nkambi zifite umutekano mwiza cyane mu gihugu ati mbere na mbere mbamenyeshe ko iperereza rikorwa n'igipolisi ubwo rero kuri ubu ntari byinshi navuga kuri icyo kibazo ariko ibyo ari byo byose ngenzi impunzi imwe yonyine iherutse kwicirwa muri iyo nkambi ya rukinga abo bandi uvuga ntabwo nzi keretse mbanje kubaza bagenzi banjye kuko ndacyari mushasha muri aka karere uwo nzi uherutse kwicwa hashize igihe gito cyane nk'iminsi itatu ngo yiciwe ahantu hari umwijima mwinshi cyane kandi hari umuhanda mubi ariko nta makuru asesuye twari twabona kuko ntabwo twari twamenya ibyo polisi imaze kugeraho mu iperereza ryayo icyakora kuri izo mpunzi zavuganye n'ijwi rya amerika kuba hari bagenzi babo bamaze kwicwa n'abantu bataramenyekana bibateye ubwoba bwinshi cyane natwe turacyiyumvira tukumva kirimo urujijo runini cyane kubera yuko turibaza ese ibi bintu bishobora kuba harimo abantu mu guhunga kwacu dushobora kuba batuje inyuma bakaba bahunze muri twebwe akaba aribo bakora ibyo bintu tukibaza ese bishobora kuba ari abanyagihugu bashobora kuba aribo bakora ibyo bintu turabyibaza tukumva biratuyobeye ntitumenye ukuri aho twagukura n'akamaramaza by'ukuri kubona tuba ahantu twitwa ko turi mu nkambi kandi hari sekirite hari igipolisi ariko ugasanga umuntu ariko aricwa ntihagire ikintu gikomwa ntihagire ikintu kivuga wumva ko natwe duca turushizaho kugira gute kugira ubwoba mu gihe tuba dusanganywe ubwoba burimo mu mitima bw'ibyo twagiye tubona nahamagaye ushinzwe umutekano w'impunzi mu kigo cya leta kizishinzwe bwana douglas asimwe we bambwira ko ayo makuru ari ntacyo ayaziho ansaba guhamagara ukuriye polisi yo muri iyo nkambi ariko muhamagaye nawe telefoni ze ngendanwa zose ntizacamo izi mpunzi twavuganye zemeza ko bagenzi babo bishwe bamwe bari abatwara amapikipiki mu nkambi ubwicanyi bw'abantu batwara amapikipiki muri iki gihugu rero akaba atari ikintu kidasanzwe kenshi polisi ifata abajura biba amapikipiki atwara abagenzi azwi nka bodaboda rimwe na rimwe babanje kwica ba nyirayo ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda tuve muri uganda twerekeza mu rwanda aho abanyagihugu bo mu micungararo itandukanye babifashijwemo n'inzego z'ibanze baraye batanguye igikorwa cyo gushira abanyagihugu mu byiciro by'ubudehe bishasha eric bagira ubusa niwe yabikurikiranye
mubyumve neza ni muhe umuturage icyiciro kimukwiriye mubona n'ubushobozi bwe mubona n'imbaraga ze bwana michel niyo mufasha umukuru w'umudugudu wa bwiza mu kagari ka kimisagara mu murwa mukuru w'u rwanda kigali aratanga amabwiriza ku baturage ayobora bibutsa uko bagomba kwitwara mu gikorwa cyo gushyira bagenzi babo mu byiciro by'ubudehe bishya ni gahunda yatangiye hose mu gihugu aho abaturage bagomba guhurira mu midugudu buri umwe agahaguruka akajya imbere ya bagenzi be bakurikije uko bamuzi bakamugenera icyiciro cy'ubudehe gishya mureke twumvane abantu baduciremo umucamanza y'ubuzima bwe nta kazi agira abamuzi yahawe
ni ibyiciro ubutegetsi bw'u rwanda buvuga ko bigamije gushingirwaho igenamigambi ry'iterambere ry'igihugu n'abagituye ku munsi wa mbere aho ijwi rya amerika yageze mu karere ka nyarugenge gushyira abaturage mu byiciro byabaye mu bwisanzure busesuye kandi mu mutuzo ntawe uniganwa ijambo ibyiciro by'ubudehe biriho ubu birarangwa n'inyuguti kuva kuri a kugera kuri e bitandukanye n'ibyiciro bine birangiye byarangwaga n'imibare ababarizwa mu cyiciro a na b ni abaturage bashobora kwifasha no gufasha abandi abo bashobora kwinjiza amafaranga hagati y'ibihumbi mirongo itandatu na bitanu n'ibihumbi ibihumbi magana atandatu kuzamura ku kwezi ni mu gihe ababarizwa mu cyiciro ebo bari mu bafashwa kuko bashobora no kuba bari hejuru y'imyaka mirongo itandatu n'itanu y'amavuko barwaye indwara zidakira cyangwa bafite ubumuga bukabije kandi nta kindi cyabarengera aho abaturage batishimiraga ibyiciro babaga bashyizwemo na bagenzi babo bitewe no kubibeshyaho byabaga ngombwa ko uwo bibayeho yivugira konstantina kimana izanye ari mu kigero cy'imyaka makumyabiri yemera ko yabyaye imburagihe atangira kurera nawe ari umwana bari bamushyize mu cyiciro cya ca kibarizwamo abakene bafite n'ubushobozi bwo gukora bakibeshaho yahise yaka ijambo inteko y'abaturage maze abwira umukuru w'umudugudu ko bamwibeshyeho ashaka kubarizwa mu cyiciro da cy'abakennye cyane na mama ahari ntabwo namubwira ati mfite ikibazo runaka gikemuye kuko nawe n'uwo gufashwa sinibaza ukuntu bafashe kandi banzi ndi umuturage wabo mamaze igihe bakifata bakanshyira mu cyiciro cya njyewe icyiciro nakwisabira bitewe n'ubushobozi mfite n'uko niyizi n'uko meze nasaba icyiciro cya da kuko nawe ufite undengera ninjye wimenya naho abaturage babaga bataziranye cyane byasabaga ko byibura haboneka uwaba azi uwatanze amakuru agishidikanywaho ari nayo ashingirwaho mu kugena ibyiciro by'ubudehe bishya hari igihe hano usanga abantu duteye tutasobanukiwe ubuzima bw'umuntu rero nkanjye umuzi rwose ndumva da ayikwiriye ahubwo agize amahirwe akayisohokamo yazayisohokamo agatanga ikindi cyiciro ariko ubu kuri iyi saha numva uko byateguwe ari nako amategeko abiteganya umuturage bashyira mu cyiciro cy'ubudehe gishya ntanyurwe afite iminsi ibiri yo kugana ubuyobozi bw'akagari abarizwamo akabibwira ababishinzwe ariko hari aho bitasabaga ko bategereza kugera mu tugari kandi inteko itora yari hibereye nibyo bwana niyo mufasha umukuru w'umudugudu wa bwiza yibutsaga abaturage umuturage wese utanyuzwe n'icyiciro inteko y'abaturage yatanze igisabwa n'amategeko ni uko umuturage ajurira mu minsi ibiri nyuma y'ibi bintu tumaze kubikora ariko dushingiye ko abaturage bose bisabiye kugira ngo aze imbere y'abaturage avuga imibereho ye ya buri munsi twemeye ko umuturage umwe mu mudugudu atari wowe wagenda ufite ingingimira reka rero tumufashe nk'abaturage nk'inteko y'abaturage aba bana nawe mu isibo mudufashe tumugenere icyiciro nk'uko twageneye abandi baturage bose kandi nk'uko abaturage bose bishimye bwana vedaste ngira inshuti y'imyaka mirongo itanu n'ibiri yishimira icyiciro cya ca abaturage bamushyizeho bakavuga ko kuri iyi nshuro byakozwe mu mucyo biratandukanye cyane kuko hari abantu benshi babaga mu byiciro bidakwiye ubushobozi bwabo ariko ubu ngubu abantu bashyirwa mu byiciro bikwiye ubushobozi bwabo numva rero ibintu byo kwishimira kera watangaga amakuru akagira ahandi ajya bakayahindura bakaguha ibyo utavuze ariko noneho ibintu byabaye direkite ku buryo ibyo wavuze kandi byemejwe n'abaturage aribyo bigiye kugenderwaho madame nyasiyene nyirarukundo umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu asaba abaturage gutanga amakuru y'ukuri muri iki gikorwa akavuga ko uwabeshya bigambiriye bishobora no kumugiraho ingaruka uzabeshya bigendereye ashaka kuyobya igenamigambi ry'igihugu n'iry'abaturage muri rusange nabo bishobora kumugiraho ingaruka bikwiye rero gukorwa mu buryo bwiza bushoboka n'ibyiciro bizashingira ku byo umuntu afite uyu munsi bishobora no kubyazwa umusaruro bikaba byamugirira umumaro uwabihisha rero noneho n'uwajya kumufasha ngo abibyaze umusaruro yavuga ati wowe ntabyo ufite ubwo ibyawe n'ibindi kugeza ubu ibyiciro by'ubudehe bishya birareba abanyarwanda babarirwa muri miliyoni cumi n'eshatu z'abenegihugu mu byiciro birangiye hakunze kumvikana abatari bake babyijujutiraga ko byakozwe mu buriganya maze bituma bamwe bavutswa uburenganzira bwo kubona serivisi z'ubuvuzi izo kurihira abana amashuri n'izindi byitezwe ko gushyira abaturage mu byiciro bizarangirana na tariki esheshatu z'uku kwezi kwa cumi n'abiri aha wagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mwandanya kumviriza ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara tuyihere mu burundi muri icyo gihugu haravugwa ubwinshi bw'abana batagira kirera baba mu muhanda ababikurikiranira hafi bahamya ko ubukene buri mu bituma abana bava mu miryango yabo havugwa kandi n'ibibazo byihariye biba biri muri iyo miryango bakomokamo inkuru irambuye eloge wirikaneza Elvis Irakoze na gahungu k'imyaka cumi n'itanu kaba mu mabarabara ya Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi gaturuka mu buraruko bw'ico gisagara mu buterere kahebeye amashure mu mwaka wa gatanu karatubwira uko kabayeho njama mu buyenzi ajya kuri witi ujya umunani yongera gufungura urana uno musi ni kuwa gatanu sasa tugasaba imikati bajya barabu iyo atari imisi yo kuwa gatanu nkagera kurondera ivyuma nkaca ndondera ivyo fungura Christian Hatungimana na kandi gahungu kaganiriye n'ijwi rya Amerika gaturuka mu Kanyosha mu manuko bwa Bujumbura kisanze basanze mwibarabara kubera ingorane zo mu muryango papa wanje yarapfuye mama wanje acagenda kundi mugabo twariko twavukana turi batanu rero uwo mugabo acavuga ati agoye dutunga turi abana batanu kandi tutse tutari biwiwe acavuga ati ngo bamwe bimenya ahantu baje mama acashira kwa mama mudogo mama mudogo nawe umugabo we acaranka acavuga ati ngo twimenya ahantu tuja mama nawe acambwira ati ngo mbe ndaronda ahantu nzoze ndarara umunsi bizokunda nzoce naho nayo bienvenue ndayishimiye yemeza ko mwibarabara abana nawe nyene arimwo bahigira ingeso mbi zirimo no kunywa iyayo mutwe ujyanwa byanamuturiye ku kuboko nyariko ijyaho ibirato biraturirana ikumenetseko ni nka kujya kwa side kikumyora umubiri ayo maca azanye ikironda ushizeko n'ikibiriti iraka jewe nade mwibarabara baca barabinyigisha canangura kubimenyera uko nyene ngo ni swingi n'ubu ndacabiho ni imyaka myinshi gushika isoko yo muri vili itarashe ndabinyoye ndamererwa nabi nk'ubu ndayibuze kandi n'inzara nayo numva ihetse niho numva inzara ndonse nka sensa cyangwa igihumbi cange ndankayigura kevin bukuru asigura ko abana bo mw'ibarabara kenshi bahanirwa n'amakosa batakoze kubera urwikekwe kandi kuyo bahagaritswe n'igipolisi bafungurirwa bigoranye hajya kwisaba baracugaburira aho tutajyana hajya muri beseri oya ntibworoshe kubibamo kubera ubwo muhura n'ibisanga hirya no hino nk'abagenzi bawe nyine bakoze ikosa n'ubwo uba uri kuratembera nawe atakosa wakoze baragufata kubera bavuga ati murabo mwibarabara akandi gahungu gasegerereza ku kivugo ca rumonge mu manuko bish'uburengero nakone kemeza ko kataye karomoka kubera guturubikwa ingorane yanje muhira baguma bankubita nkaca akantu gatoyi iye baca bankubita bagoma jenze ndaguma muhira kiga mu wa kane kiga kuri rukingo wa gatatu papa ari muhira mama ari tanzania papa n'umufundi umwana wundi arara mu mabarabara y'umugwa mukuru wa ngozi mu buraruko bw'uburundi n'aho amaze ukwezi kumwe aramaze kumenya aho aronderera ndagenda kurondera mu isoko ndose no kwazimu gakora ndose nakuta n'imijije majana atanu ndagura nyine umuceri uda uda uda baba basigaje akangapfuba amajana atanu n'umwasho ngenda kuryama Cedric Bigirimana na gahungu k'imyaka 12 gaturuka mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko mu gihugu cy'u Burundi iyo ntari hano rubibe na Gitega igize umugwa mukuru wa politike bene Yeri Hakizimana w'imyaka 15 wo muri iyo ntara nyene ya Karusi bemeza ko barara mu ibarabara bavuga ko baronse ubasubiza mu miryango yabo batohingishanya aho turarara ku rubaza rw'umuntu tuca turya mu kurwa rubaraza kubera hatapfa saba nyine ko ndasaba muhira nyine nkahinduka aha igice nibara ku mugoroba kandi igihe ntataryama sindyama ku mugoroba Musenyeri Jean Marie Harushimana arongoye ishirahamwe ryunganira abana bari mu ibarabara n'abafite ingorane zitandukanye IPRED asigura ko imfashanyo iruta izindi umwana akenera abwirizwa kuyihabwa ari mu muryango turabigisha turabafasha tukabagaburira tukabavuza ibyo bakeneye tukabibafashamwo ariko dufite intumbero y'uko abo bana tubafasha bari iwabo mu nzu turondera akazoza keza kabo mu kubafasha rero abadashobora kwiga amashuri matoyi tukabigisha imyuga biratugora ku bana baje bava kure kuko kubasubiza iwabo biratugora hari kiba cyarabatumye bava iwabo bamaze kuronka umwuga kuca bakorera ino ariko musenyeri harushimana yemeza ko gutorera umuti ikibazo cy'abana bo mu ibarabara bigoye cyane tuguma turi uburundi uburyo ni bwa bundi ego leta iragerageza guteza imbere abenegihugu ariko ntibaterera imbere rimwe hari abadafise agatongo barimo hari abadafise imigambi hariho ubukene ubushomeri bwinshi uno munsi nibwira yuko kukitorera umuti burundu bitoroshe muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri amatohoza yakozwe na oca igisata cya onu kijejwe gutabarana yerekana ko miliyoni n'ibihumbi amajana indwi by'abarundi bakeneye ubufasha kubera babayeho nabi ibice mirongo itanu n'umunani ku ijana ni abana uwo mugwi w'abantu kandi ni nawe ukorwa ko kurusha n'indyane kuko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hatanguye guhunguka impunzi z'abarundi ziri muri tanzania n'u rwanda hamaze gutahuka abana barenga ibihumbi mirongo itatu na bitanu nayo mu makambi yo mu gihugu hagati hakabarizwa abaharurwa mu bihumbi mirongo irindwi n'umunani nk'ubwo igisata citaho abana ku isi unicef kivyerekana ubuyobozi bujejwe igisata c'abana mu bushikiranganji bw'ubushikirana bwabwirijwe rya amerika ko umuturama leta igiye kwibandaho ari ugushinga ibigo ku mitumba vyakira abana bafise ibibazo kuko kubasubiza mu miryango bitigeze bizana ishirama eroje buri kaneza ijwi rya amerika abantu bagera ku bihumbi bitanu bugarijwe n'inzara mu karere ka minembwe mu majyepfo y'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage ntibagihinga kubera intambara abana bagera kuri magana ane bamaze kugezwa mu bitaro kubera indwara zituruka ku mirire mibi inkuru irambuye yateguwe na vedaste ngabo abatuye mu misozi miremire ya minembwe basobanura yuko barajwe inshinga n'ikibazo cy'inzara kuko ari imwe mu miryango iburara kenshi abana n'abasaza bakaba bamaze kurwara bwaki kuko batabona ibifungugwa cyangwa amata aho bari basanzwe bahinga ntibakiyagera kubera intambara ibera muri ako karere ikorwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho ya mayimayi na redi itabara umutwe w'inyeshamba z'abarundi semoro karaha n'umwe mu batware b'akarere ka minembwe arasobanura uko iki kibazo giteye muzi kuko hari impunzi zavuye mu mibunda izindi zavuye mu kamombo izindi zavuye inkengero zose za rugezi amarango yose za kabingo za gakenke za karongi za karingi abantu bose birunze hariya hamwe za gahwera abo bantu bose bagize inzara abantu ntibabifite imirima yabo ntibagihinga kandi kuvuga ngo abantu bose bahahe bohahisha iki bantu baranyazwe nta bintu bafite aho bategeraga mu masoko hose harapfuye n'abasirikari nabo n'ibyo twahinze nabo bari mu kugenda babyiba babizora mu mirima bimba ibijumba ibijumba byarehe bijya kwera ariko nyine nabo bakagenda babyiba ariko tugakenera ngo n'abasirikari ibarabara rigomba guhingwa rikazana n'ibyo kurya by'abasirikari nabo ni uko inzara irahari ariko bakoze ibarabara rikazana ibyo kurya rikaza ribizana ikibazo cy'inzara cyoba kikigira aha mu minembwe harabarurwa imiryango irenga ibihumbi bitanu yugarijwe n'ikibazo cy'inzara nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bwa komine ya minembwe ubuyobozi bwa sosiyete sivile bufatikanyije n'ubuyobozi bukuru bw'ibitaro bya minembwe buhamya yuko hari abana bamaze kubwara bwaki biturutse kuri iki kibazo cy'imirire mibi ruvuza ngo masenkade ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri ako karere tumaze imyaka igera hafi itatu turi mu ntambara nta muntu uhinga nta worora ntawe ucuruza ntawe ugira icyo akora nta mfashanyo turonka ubwo rero murumva ko inzara itareka kuza mu baturage inzara ni nyinshi ikibazo cy'imirire mibi cyaragaragaye mu bana n'abantu batangiye kugira imyaka ikuze ku buryo hari abana bapfuye bishwe- bishwe ni- n'indwara zi- zi- zifatira ku mirire mibi ibyo twita iwacu bwaki cyangwa se ubworo niko abasaza bakunze kubivuga abana barapfuye njyewe ubwanjye narababonye aho abana bapfuye bicwa no- n'imirire mibi no kutagira intungamubiri mu buzima bwabo narababonye ubu hari abasaza byahitanye abakecuru byahitanye abandi nabo bararembye iyo ugiye ku bitaro ufata imibare irenga abantu magana ane bamaze gukum- kumenyekana ku bitaro ariko si uku- eh, ariko si ukuvuga ngo bose ba- barage- barahageze abo ni ka kana karembye noneho bakakajana ku bitaro bibaza ko ari indi ndwara bagasanga ni imirire mibi abo nabo- nabo wa- wa- bamaze kugaragara ariko abataragaragara nibo benshi kuko ntabwo bihutira kugera kwa kwa muganga bose rushemeza felix avuga yuko kuba bugarijwe n'inzara bafite n'ikibazo cy'uko n'ibiciro by'ibiribwa bigera mu minembwe byikubye inshuro zitanu bitewe n'ikibazo cy'imihanda mibi ibintu birahenze cyane birahenze kuko agafuka ka semure iriya kagura ibihumbi mirongo itandatu na bitanu z'amafaranga ubwo ngubwo mu madolari n'idolari mirongo itatu na zibiri ni bi- ni- ni- ni inusu ubwo ngubwo ibishyimbo nabyo ibumba rimwe riba ririmo ibikombe cumi na bitanu naryo riragura ibihumbi mirongo itatu na bibiri ubwo ngubwo ibintu byose birahenze biragoye ku mpunzi mu buryo bamwe bakinga bakaryama badafite icyo bafungura kuko biragoye kuko resuruse zabo nyine za rinka bageze bagenda bakagurisha inka bagahaha igihe kimwe runaka ariko ubu ngubu rero ntabyo bafite nta matungo babayeho mu buzima bugoye umuyobozi wa komine ya minembwe gadi mukiza avuga ko iki kibazo cy'inzara bakigejeje ku ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya pamu birababwira yuko hari ibifungurwa byo guha abaturage bo mu minembwe ariko babuze aho babinyuza kubera ibarabara ryapfuye twagerageje kuvugisha amashyirahamwe ashinzwe gutanga ibiribwa ku bantu bari mu kaga ntibyadukundira utundi turere twugarijwe n'inzara ni bijombo gipupu mikenke nk'uko bitangazwa n'amashyirahamwe yigenga akorera muri utwo turere bedase ngabo ku bwaradirijwe rya amerika ububira mu ntara ya kivu y'Epfo. bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radio communautaire de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radio baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
dusubire mu burundi aho abantu ijana na mirongo irindwi n'umunani banduye virusi ya korona mu mezi abiri yashize kugeza mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cumi n'abiri muri bo ijana na mirongo irindwi na bane baje bava hanze y'u Burundi mu gihe bane banduriye mu burundi leta irasaba abaturage gukomeza gukurikiza amabwiriza yo kwirinda inkuru irambuye ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zabo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana muri icyo kiganiro n'abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura umushikiranganje tadendi kumana yamenyesheje abo baza mu burundi bakabasangana uwo mugera wa korona iyo baza baturuka n'ingene binjira mu burundi ijana na batandatu barenga binjirana baciye ku mbibe zisangiye n'igihugu cya tanzania abandi bazana indege abava mu rwanda byerekana yuko ibihugu bidukikije korona virusi ni nyinshi bisaba rero ko tugira inguvu tukiyubara kugira ngo ntidusubire inyuma ahubwo tubandanye dukora ibikorwa by'iterambere kompanyi zose tugenda turaba abantu ba- za- zatuzaniye aha murabona yuko etiyopiyane imaze kuzana cumi na batatu barwaye kenya cumi na babiri brussels airlines batanu rwanda air bane abazana un babiri uganda airlines umwe umushikiranganje w'amagara y'abantu amenyesha ko inyuma y'abo baza n'indege hari abaca mu kinywabi bakinjiza uwo mugera mu burundi abo rero tadendi kumana amenyesha ko bagiye gufatirwa ingingo ruhasha tese ya covid ugenda uriha amahera ibihumbi icumi gusa ya fishi utariha muga ugarutse ufasha kugira ngo turonke amareaktive baca bakwepa akacaca ikigoma akaza n'amaguru cyangwa n'imodoka umuzigo azanye yari gutanga ikori muri obeye akaca yizira mu ijoro akaca yinjira ntabyo muri karantene akaca yinjira ugasanga hamwe hamwe yashyitse hagati mu gihugu abo rero twabivuze neza umuntu iyo azoca hose amapasiporo yabo dusaba abajejwe umutekano muri papu ko bayagumya barabe neza uyu muntu ajya avaye kuko hariho imigenderanire isanzwe ihari hagati y'abenegihugu bo ku ntara zihaniwe na tanzania aho usanga barima hakurya bakarima hakuno bakarima isoko ibyo o nta ngorane kuko nta hantu kure baja muga abantu wese azoba avuye mu kindi gisagara dar es salaam n'ahandi azoshikira muri karantene mu ntara azoba yinjiriyemo muganga tade ndikumana asaba abashaka impapuro zerekana ko batanduye baba bava mu burundi baja mu makungu canke abavayo ko bategerezwa kubahiriza amategeko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwashinze kubera yuko twabonye ko ari abantu benshi bagenda hanze turaje dusanga abakozi bo muri nsp birasa n'ibiko birabagora dusaba yuko bokubahiriza amasaha mirongo ine n'umunani imbere yo kuja gusaba seritifika kuko hariho abaza ugasanga avuga ati je ndakeneye seritifika nza kugenda ku mugoroba canke ejo mu gatondo ivyo bituma eh, tudakora neza turamenyesha abenegihugu yuko bategerezwa kuza kuko tubaha seritifika imara amasaha mirongo irindwi n'abiri byumvikana yuko rero mu masaha mirongo ine n'umunani ari ubu kwitegura ntibaze baca bagenda ku mugoroba cyangwa baca bagenda bukeye ugasanga ibiriko birorohereza abakozi baba muri nsp bategerezwa gukoresha ubuhinga bize kugira ngo batange eh, amaseritifika ameze neza ikindi nacyo twabonye ni uko mu basaba kugenda hanze baza kwipimisha barondera seritifika tumaze kubonamwo ko harimo abagwayi icyo gituma tuba dufata ingingo y'uko abo bose bazoja gusaba urupapuro cyangwa kwipimisha muri nsp bategereza kugenda bambaye masike muri kino gihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bumenyesha ko amahoteli amwe amwe atubahiriza amategeko y'abantu bari mu kato kubera ivyo muganga ndikumana amenyesha ko amahoteli yose yakira ingenzi ategerezwa gusinya amasezerano na leta yo gukurikiza amategeko agenga abantu bari mu kato abatayakurikije bagahanwa by'akarorero kugeza rero kuri uno wa kane nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu abamaze kwandura icyo kiza kuva giteye ni majana atandatu na mirongo icyenda na babiri majana atandatu na mirongo itatu barakize mirongo itandatu n'umwe baracari ku miti nayo umwe akaba ari we amaze kwitaba imana
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
inshuti mwarimu duteze amatwi ahantu ho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na mukbel ya baro wamfashije kuyabagezaho mbashimiye kuba mwaduteze amatwi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi kuri mikoro mwari kumwe na venuste nshimiyimana mukomeze kugira umunsi mwiza
akaba ari ngaha duce dusozerera igice cya mbere cy'ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro muri kumwe na jowe diane ninahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na edi rwema byashyizwe hamwe na fatuma arimasi karara twebwe mwari kumwe mu gice cya mbere cy'ibiganiro